Hello, my beautiful people. Um, um, go delve in straight to the news. Uh, if not the first time we see this channel, I beg make you like, uh, share, I beg share, no verse, and like this video, like and wait. Now only you two go see the algorithm and subscribe. Um, so guys, so I don't know this woman. Uh, her name na Senator. Um, what did they call herself? Her name na Senator Ireti Kingibe. and she be partly Yoruba, partly Fulani, and uh, partly Igbo. You understand? So she come up for senator. Now she on seat uh, person. We don't do for um, senate house. We don't do there for how many years? Since twenty. Uh, after twelve years, you understand? The Adudu, Aduda, na PDP deal. You understand? The guy did there for twelve years. 12 the man don dey there for a long time and this one na king gibe wife um anyway make i play the video now for una make una hear and make she talk how she carry win the election and people wey you think say she talk say wey contribute to her winning. Oh, no, no doubt the obedient movement helped me to win. All of it helped me to win. That's what I was telling you. That is a combination of many factors. Oh, yes, it certainly helped me to win. Abuja was completely obedient from the beginning. It was. And I must say that the obedient movement also came to look for me to be their senatorial candidate. So I must have reflected some of their ideals, or they wouldn't have done so. Oh, I believe in the movement and I think Nigeria needs it. Now, whether all uh, we, we can achieve everything in 2023, that needs to be seen, but that is a movement and one that will continue and one that I intend to build and continue to build in the FCT. There's no doubt about that. Okay, well, hopefully that'll put all the, all, all the inquiries to rest for the moment. But, I mean, broadly speaking, I mean, you clearly are a well educated woman. You come from a very well respected family. I mean, um, you, you, you are someone who clearly um, inspired people in the federal capital territory. But for you personally, how inspiring a moment is this as you prepare to take your seat in the Senate? Well, I'm um, treating it as something that there's a lot of work to be done and um, obviously I am pleased and I, I feel I, I, I suspected that the obedient movement was strong enough in the FCT that we would win, that we would win with such a big margin. I did not truly expect, but I knew that we would win. And what does it mean? I know there's a lot of work to be done in the FCT. And therefore, I'm treating it with a lot of seriousness and um, responsibility to ensure that I get as much done in this four years. My people, my people. Now they hear her now. Very sound woman, very sound, fine woman. No, a fine like a morning sun. You see all the people with the Labour Party, they fine and they get brain. I hear say she not old though, but she just get young body. Um, she she day more than sixty something, sixty five. I think, think from the last article why I read. um, so una don see her now she comot dat labour party on seat pdp candidate wey dey call aduda wey don dey there since twelve years guy dey there dey jones nothing wey dey do for fct nothing you understand remember say fct was completely obedient and you see say she acknowledge am acknowledge am you know clearly unlike uh, abia governor wey still uh, confirm um, say obedient help am but he wan he come say he don win election before but actually the guy actually acknowledge obedient movement so this time no be now time for acknowledgement and na time to begin work you understand massive work dey ground you understand both she and the abia governor farmer eyes don dem na twenty-four hours go and all the labour party candidates wey dey make dey behave responsibly if they dey there dey jones no re-election for dem e no get as e wan be you understand because na we get the power you understand forget this uh, desmond leon thing sef o oh. desmond leon no suppose win that election na talks Talks wey uh, eh, baba uh, eh, sanwoolu and tinubu again after they deny their endsars involvement you dey see the whole matter they go use talks, kill una injure una then tomorrow they go deny am then una go still come come dey say no be their fault you dey see where you dey see the thing so you wan tell me say sanwoolu no know who invite the thugs if na for other country sanwoolu go resign you understand now they do the same thing for endsars many of una na don forget now no be say people no like sanwoolu na because of the the person wey dey behind am wey dey chop all the lagos state money some people go say hey eh, wetin be your business with lagos anyway for those of una wey dey ask you also get business with wetin dey happen for abia you get business with wetin dey happen for gombe you get as far as say we be one nigeria you get business with wetin dey happen for sokoto so no dey tell person say wetin be your business with lagos we wan make the godfatherism and the wickedness end when edo election dey go on when oshiomhole wan turn am to im house all of us get our input you understand and i dey sure say other people other people wey no be indigents also vote against uh, the, make uh, this uh, wetin be the name of this present state uh, edo governor wey come the wey i hear say he dey jones now wey people uh, vote for am as against Oshomole. wey wan turn the place to godfatherism so the thing be say the woman now don you dey hear am everything dey succinct she be yoruba o she be yoruba her mix yoruba e get kanuri blood and e get igbo blood So tomorrow now, boy marry King King Gibe. I don't know this name. He had me. I don't even know the man we marry. Now the woman I there after. So the question now be say if say this woman now say tomorrow now say one contest na Abuja she win o if say she contest for Yoruba land now e go be hear things like omoale ebi omoale omoale mean bastard from wetin I hear this thing na people wey say they dey progressive o oh. you go dey hear things like say the person dey omoale those things are wrong me i go even wan make yoruba man come contest for my state if na yoruba man go liberate my state my state get plenty oil na wetin i go just let you know if na yoruba man go liberate my state i no mind i go vote for am as far as say e outline wetin he wan do for my state because my state now dey don hijack and na criminals dey run the affair since the beginning of democracy na criminals dey hijack am and yet people still endorse the criminality again you dey see say people for my state be like say they no even get sense too so if na yoruba man or fulani man as far as say you don mix you don comot you know see my tell you something if you go a society you go lock up like where i dey now i no dey too mix then tomorrow i wan come contest nobody go vote for you maybe that's why the labour uh, uh, party candidate um, no win in uh, eh, in zone you understand no win in constituency uh, no win uh, where the area wey you comot polling unit wetin be im name for lagos this um, wetin be the name of this boy wey comot for lagos grov because e no dey mix up the boy be like uh, shy person sef like white person you see say e no dey mix up e no be person wey wey dey social maybe that's why e lose that election if they do am free and fair that guy go win that election and or the margin go dey too dey dey too small but wetin they do be say all the tinubu agboro and sanwoolu agboro use go be the star people kill two people and the one why dey very sure kill one person of igbo extraction eh if other states begin do like that say na only indigenes go vote for governorship you no know say problem don come nigeria eh abeg many igbos may una just forgive them but as i don tell una may una begin think home begin do your investment if you dey do ten percent for lagos you dey do ninety percent for south east may una talk to una governors may una all the market unions May una go meet una governor say see wetin we want we want new cities we want world class everything world class no be that una oh, nigerian standard of doing things because nigerian standard of doing things is always substandard from the way we build houses to the way we build roads from the way we do almost everything you go do e, you go do area you no go plant tree you go dey say you dey build estate you no dey plant tree you no dey do lawn you no dey do conceal drainage all those things dey important gutter suppose dey covered in every society wey dey sane eh? we go dey do like uh, eh, uh, eh, kei people and we go say we go school so that's my advice you understand uh -huh. so now you see mix yoruba woman now don win uh, yoruba woman even na uh, yoruba land now dey say na omuale eh? i go even uh, challenge all the other yorubas make una contest for south east make una you know there will be always this talk but it depend on there always this talk of say ah this person no from here this person no from here just like as obama comot they say obama na from kenya na muslim but at the end of the day people go always stand for the right thing that's just the simple truth and one day igbo man go be president whether una like am or not na god na him dey select leader all this one wey una dey do everybody na just tools for god hand if say nobi and kwankwaso combine for this election this election for be forgotten conclusion i dey tell you plus the whole rigging know if say dey do am free and fair this election na forgotten conclusion so make una forget all this talk about. Uh, uh, say this person na from this tribe una go dey una own person o wey be grv wey be yoruba boy now na don dey say na ijo nothing una never talk say na from sierra leone your hey god i really dey so disappointed the things wey i hear for this election even me sef shock abeg make una stop all this tribalism no dey carry anywhere go anybody go anywhere some of una go dey say the igbo people no dey sell land give other people that's a pure lie pure lie i don travel all over nigeria yoruba get embroidery section for onitsha market the same thing other places if you go somewhere you no mix up or you no get money to buy this thing you think oh god you must get the money and you must get the if you get money people go sell anything sellable anywhere you understand except say you get malicious intent like you see the way people be dey fear to sell for fulani land because of the herdsmen killing that's where problem dey but if you get like yorubas no dey too no dey cause problem basically people wey dey cause this thing na politi yoruba politicians some of the yoruba educated ones dey support them plus the thugs so yoruba basically dey really calm for anywhere wey dey dey you understand so make una no dey carry all this fake rumor wey una dey carry this tribalism thing as far as i dey concerned me i no believe in tribalism my best friends na yoruba my i no dey joke i don't get fulani friend all this one wey dem dey criticize fulani my one of my best friends na fulani don't you understand i get yoruba friends i no even too get uh, igbo friends but i still get igbo friends what my principle be say you do me well i do you well no day for your tribe just be a nice individual eh? i don't go somewhere to wey people maybe yoruba If I'm me i be calm guy for real life forget say they see me dey talk plenty if you see me for real life i dey respect myself so na so e suppose be when you we stop all this tribalism thing we stop am eh but that one notwithstanding the igbos make una look onwards. other regions make una dey look onwards, develop your region the insult don too much and it will always happen every election they go they always remind you say go back to your village go back fix your region fix it and what used to baffle me be wetin dey baffle me say the lagos wey dey dey always make noise about that place no be standard city now i have always said it in this channel that place is not that place is just five percent uh, okay the remaining ninety-five percent na slum and that's the way it's almost for all nigerian cities all nigerian cities na jagajaga so when people go to lagos because of economic reasons not because they like the place people no like the traffic people no like how the roads be how the place dey smell people don like those things people go there for economic reasons so i encourage other say other people wey get investment make una dey divest i know say make una just run overnight have a plan even if it's five years plan start divesting so that even the nigeria the population go reduce for the choked up cities if not after uh, another election you go still hear this story politicians go bring am up then they go power am with some educated illiterates and touts and you know the consequence now It can even result in death now they are apologizing apologizing for what after you don kill people eh after you don injure people in fact all those mc olomo by now expect people to begin those in children dey abroad make people dey file dey monitor dem dey file application make dey cancel di visa make e no go there again di same thing all us ally countries di same thing make people dey in fact so that they go dey behave for where you no go dey spoil nigeria go and uh, make your children dey live abroad you dey hear me you no go dey spoil nigeria dem wan make your children live abroad abeg sometimes i no even know wetin to talk about nigeria but i dey happy for dis woman na abuja abuja no be yoruba land now but she get yoruba blood but she win am and people look beyond where she come from Most we stop all this dirty tribalism get one girl sef wey i dey find na yoruba girl na my friend her name na make i know her name na yetunde if she dey lis ten to this thing by chance make she contact me yetunde i no go mention where she dey live you understand but e be like i hear say she dey work for bank now anyway um no be standard bank standard something bank so that one concern una make una dey do una tribalism but what i'm saying is that people should divest so that even uh, growth go dey everywhere anyway guys how una see all this thing wey i dey talk na think say i dey make uh, sense let me know your thoughts for the comment section.